radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiye imana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kemereye umutwe w'ingabo ziri mu butumwa bw'uwo muryango muri congo monusco guha ubufasha ingabo z'umuryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya afurika sadek ziri mu butumwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu y'epfo haravugwa ibura ry'abacamanza rituma abafunzwe bamara igihe kirekire mu magereza bataburanishijwe batanga ibirego bakabiharesera muri pe- muri grefe ariko ntibijanwa kubera ko nta bacamanza bahari kubera kubura kw'abacamanza ntabwo donc imidosiye zose twamaze kwandikisha muri grefe zirahagaze zirarinde ni nyinshi amede kamuta wunganira abantu mu mategeko leta y'u burundi ikomeje guhamagarira impunzi zose zahungiye mu gihugu cya tanzania gutahuka ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na eugenie mukankunshi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryiteguye guhuza komite y'ibihe bidasanzwe ku bijyanye n'indwara y'ubushita bw'inkende muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms tedros adhanom ghebreyesus ejo kuwa gatatu yavuze ko iyo komite izaterana igasuzuma niba icyorezo cy'ubushita bw'inkende kuri ubu kiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo ari ikibazo cyihutirwa kibangamiye ubuzima bw'abaturage ku buryo byatera impungenge ku rwego mpuzamahanga uyu muyobozi w'ishami ryita ku buzima ku isi yavuze ko komite y'ibihe bidasanzwe izashyirwaho vuba bishoboka ariko ntiyavuze itariki y'inama nyirizina cyangwa se ngo agire ibindi bisobanuro atanga kugeza amagingo aya muri repubulika ya demokarasi ya kongo habonetse abantu bagera mu bihumbi makumyabiri na birindwi banduye icyorezo cy'ubushita bw'inkende kandi iyi ndwara yatwaye ubuzima bw'abarenga igihumbi n'ijana abenshi muri bo bari abana ibi ni ukuva mu ntangiriro z'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na gatatu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kandi iyi ndwara yagaragaye muri uganda mu rwanda no mu burundi kenya na repubulika ya santarafurika bituranye na kongo amakuru y'ijwi ry'amerika arakomeje leta zunze ubumwe za amerika igiye guha repubulika ya demokarasi ya kongo imfashanyo ingana n'amadolari miliyoni magana ane na cumi n'enye yo kugoboka abaturage bari mu kaga thomas kamirindi mu kiganiro cyihariye yahaye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mashami y'umuryango w'abibumbye ashinzwe ibiribwa n'ubuhinzi Jeffrey Prescott asobanura ko igice kinini cy'ingengo y'imari kizanyura mu miryango ya Loni n'iyigenga itera inkunga zihutirwa cyane mu biribwa n'imirire amazi meza no kuyasukura ubuvuzi n'isuku n'ubwugamiro ikindi gice kizagurira abahinzi borozi bo muri leta zunze ubumwe za amerika ibiribwa byo kohereza muri congo prescott avuga ko yizeye ko amerika izabera urugero ibindi bihugu nabyo bigakura mu masanduku yabyo imari yo kugoboka repubulika ya demokarasi ya congo loni irimo irasaba abanyamuryango bayo gukusanya muri uyu mwaka amadolari miliyari ebyiri na miliyoni magana atandatu yo gufasha abari mu kaga muri Kongo isobanura ariko ko imaze kubona kimwe cya gatatu cyayo cyonyine kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri intambara ya M23 n'ingabo z'igihugu yirukanye mu byabo abaturage barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi mu burasirazuba bwa Kongo biyongera ku bandi bari basanzwe baravuye mu byabo ku buryo ubu ababaye impunzi imbere mu gihugu barenga miliyoni zirindwi ariko muri rusange abakeneye imfashanyo zihutirwa bose hamwe mu gihugu barenga miliyoni makumyabiri n'eshanu ni hafi kimwe cya kane cy'abatuye kongo bose igihugu cya misiri cyategetse indege zacyo zose kwirinda ikirere cya irani mu gihe cy'amasaha atatu mu gitondo cyo kuri uyu wa kane kubera amakimbirane hagati ya israeli na irani itangazo ry'umutekano ryahawe abadereva ejo kuwa gatatu ryavuze ko aya mabwiriza azatangira kubahirizwa kuva saa saba kugeza saa kumi gmt ni ukuvuga kuva saa cyenda z'ijoro kugera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo mu rwanda no mu burundi nta bindi bisobanuro byatanzwe ku mpamvu y'iryo tangazo umutegetsi wo mu misiri ibyo yavuze byasubiwemo mu makuru ya televiziyo ya al kahera news tv avuga ko abayobozi ba irani bavuze ko hagomba kwirindwa kuguruka mu kirere cya irani kubera imyitozo ya gisirikare amasosiyete menshi y'indege arimo kongera gusuzuma gahunda zayo kugira ngo yirinde ikirere cya irani na libani ni nako ahagarika ingendo muri isirayeli no muri libani mu gihe amenshi afite ubwoba ko hashobora kubaho imirwano yagutse nyuma y'iyicwa ry'abayobozi bakuru b'imitwe ya hamasi na hezbollah ibihugu byo mu karere harimo yorudaniya byafunze ikirere cyabyo mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo isirayeli yagabwagaho ibitero byo mu kirere
urakoze Eugenie Mukankusi mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo acu vuba akadomo komu no ku mbuga za yutube instagram na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kemereye umutwe w'ingabo ziri mu butumwa bw'uwo muryango muri congo monusco guha ubufasha ingabo z'umuryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya afurika sadek ziri mu butumwa muri congo abagize ako kanama kandi basabye u rwanda guhagarika gufasha umutwe wa m makumyabiri na gatatu no kuvana bwangu ingabo zarwo muri repubulika ya demokarasi ya congo temistokle mutijima ubufasha bwa monisco ku ngabo za sadek nk'uko aka kanama kabyemeje bukubiyemo ubw'ubufatanye mu bikorwa ubwa tekinike n'ubw'ibikoresho umwanzuro nomero ibihumbi bibiri magana arindwi mirongo ine na gatandatu wemejwe n'ibihugu byose bigize ako kanama uko ari cumi na bitanu uvuga ko aka kanama kemeje imikoranire ya monisco n'ingabo za sadek binyuze mu guhuza ibikorwa guhanahana amakuru n'ikoreshwa ry'ibikoresho n'ubushobozi bya gisirikare bya monisco mu karere izo ngabo zoherejwemo kugira ngo zibashe kuzuza inshingano zazo ibyo ariko uyu mwanzuro uvuga ko bigomba gukorwa hanitabwa ku mutekano w'abakozi ba loni inyandiko y'uyu mwanzuro iragira iti ubu bufasha bukubiyemo inkunga mu bya tekiniki igamije kurinda abasivili gukumira ihohoterwa harishingiye ku gitsina rifatiye ku ntambara ndetse no kwambura intwaro harimo ikoreshwa ry'indege za monusco n'ibindi bikoresho byayo ku mpamvu z'ubuvuzi no gutwara inkomere z'abasirikare ba sadek harimo kandi guhanahana amakuru n'ubutasi bugamije kubungabunga amahoro nk'uko bikubiye muri uyu mwanzuro uru rwego rwa loni rwashimangiye ko itangwa ry'ubufasha nk'ubwo ku butumwa bwa sadeke rigengwa n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa loni muri congo ndetse n'umukuru wa monisco bigakorwa binyuze mu bwumvikane bwa hafi bw'abagaba b'ingabo ba monisco nabo umutwe w'ingabo za sadeke bitabangamiye ubushobozi bwa monisco bwo gushyira mu ngiro inshingano zayo aka kanama ka loni gashinzwe umutekano kasabye umunyamabanga mukuru wa loni ko bitarenze itariki ya cumi n'eshanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka yakagezaho raporo ku bimaze kugerwaho n'ingabo za sadeke kasabye kandi ubuyobozi bw'ubutumwa bwa sadeke muri congo nabwo kuzatanga raporo y'ibikorwa harimo n'imikoranire na monisco bitarenze kuri iyo tariki ya cumi n'eshanu y'ukwa cumi na kumwe uhagarariye Sierra Leone ari nawe perezida w'akanama ka loni gashinzwe umutekano muri uku kwezi kwa munani yashimye ubumwe bwagaragajwe n'abagize ako kanama mu biganiro byagejeje kuri uyu mwanzuro yagize ati ibi biragaragaza ko aka kanama katirengagije ibibera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo uyu yashimangiye ko uyu mwanzuro ugamije gushyiraho uburyo bunoze bw'ishyirwa mu ngiro ry'ingamba zafashwe ku rwego rw'akarere hagamijwe kugarura amahoro izo yavuze ko zirimo n'amasezerano yo guhagarika intambara guverinoma y'u rwanda n'iya kongo biheruka kwemeranyaho bifashijwe na angora mu itorwa ry'uyu mwanzuro uhagarariye ubwongereza yasabye ko ubufasha monisco itanga butatambambira ubushobozi bwayo mu kuzuza inshingano avuga ko ibyo bigomba gukorwa hubahirizwa byuzuye amategeko mpuzamahanga bitanabangamiye umutekano w'abakozi ba loni no kutabogama kwabo uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika we mu gutora uyu mwanzuro yagaragaje impungenge ko itangwa ry'indege n'imodoka za gisirikare byo gufasha ingendo z'ingabo za sadeke bishobora kongera amakimbirane mu karere muri ibi bihe bitoroshye by'intambara uyu yavuze ko aho kwagura ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa kongo impande bireba zigomba kwibanda ku kurangiza intambara ibyo nabyo bigakorwa binyuze mu biganiro bya rubanda no gushyira imbere ko abari muri iyi ntambara baryozwa uruhare rwabo mu ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu yavuze ko igihugu cye gitewe impungenge n'amakuru y'uko nyuma y'itangazwa ry'agahenge umutwe wa ma makumyabiri na gatatu wo wahise ukomeza imirwano ari nako wagura ibice ugenzura uhonyora nkana agahenge k'ibikorwa by'ubutabazi yahamagariye u Rwanda guhagarika bwangu ubufasha ruha uyu mutwe no gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo leta y'u Rwanda ariko yakomeje guhakana ubufasha bwose ku mutwe wa ma makumyabiri na gatatu u Rwanda kandi ruhakana kugira abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo ni mu gihe raporo zitandukanye zikomeza kurushinja gutanga ubufasha kuri uyu mutwe w'inyeshyamba no kohereza umubare munini w'ingabo n'ibikoresho kurwana ku ruhande rwazo u rwanda ntacyo ruratangaza ku itorwa ry'uyu mwanzuro icyakora mu kwezi gushize kwa karindwi ambasaderi ernest rwamucyo uruhagarariye muri loni yari yagaragaje ko rudashyigikiye ubufasha bwa loni ku ngabo za sadeke muri kongo uyu yashinje izo ngabo kubogama no gushyigikira umutwe wa fdrr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda avuga ko ako kanama ka loni gashinzwe umutekano gakwiye kwirinda kuba umuterankunga w'imitwe y'abajenosideri urakoze temistokle mutijima perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix antoine cisekedi ararega uwo yasimbuye ku butegetsi joseph kabila gutegura ibikorwa byo kwigomeka ku butegetsi aremeza kandi ko kabila ariwe uri inyuma y'umutwe w'inyeshyamba AFC Alliance Fleuve Congo Thomas Kamirindi Corneille Nanga wahoze ari perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ya Congo ku butegetsi bwa Kabila yatangaje ivuka ry'urugaga AFC mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize yasobanuye ko umugambi ari ugushyira hamwe imitwe ifite intwaro imitwe ya politiki itavuga rumwe na leta na sosiyete sivile kugira ngo barwanye guverinoma ya Tshisekedi. Bamwe mu bayoboke bakomeye b'ishyaka rya Kabila PPRD bakurikiye nanga muri AFC. Ubu barimo baraburanishwa badahari mu nkiko za gisirikare i Kinshasa. Bashobora gukatirwa urwo kwicwa. AFC irimo na M23. Mu kwezi gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize uru rugaga rwose ku rutonde rw'imitwe y'inyeshyamba yafatiye ibihano. mu kiganiro yahaye radiyo yigenga yo mu gihugu cye yitwa top congo aho ari mu birigi kwivuza perezida Tshisekedi ati afc ni kabila yemeza ko joseph kabila agamije kwigomeka ku gihugu no guteza imvururu perezidansi ya congo yashyize iki kiganiro cye no ku rubuga rwayo rwa x yahoze ari twitter perezida Tshisekedi ariko nta makuru arambuye cyangwa ibimenyetso atangamo urakoze tuma kamirindi tukivuga kuri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu y'epfo haravugwa ibura ry'abacamanza rituma abafunzwe bamara igihe kirekire mu magereza bataburanishijwe kuri uyu wa gatatu abagize sosiyete sivile bakoresheje imyigaragambyo yo gusaba leta ya kongo kongera umubare w'abacamanza muri fizi na uvira inkuru irambuye vedaste ngabo abagize sosiyete sivile barekejwe n'andi mashiramwe yigenga bakoze imyigaragambyo bava ahitwa kakungwe berekeza kuri meri ya uvira bamwe muri bo bari bafite ibyapa byanditse ko bashaka abacamanza abandi nabo baririmbaga indirimbo zivuga yuko bashaka ko abacamanza boherezwa muri uvira na fizi abakoresheje iyi myigaragambyo bageze imbere y'umuyobozi w'umujyi wa uvira wungirije bagaragaza ko mu rukiko rukuru rwa uvira honyine hari umucamanza umwe mu gihe muri gereza yaho hari abafungwa barenga magana atandatu mirongo ibiri bongeye ko hari n'amadosiye abarirwa mu bihumbi yabuze abayaburanisha francois igilima n'umwe mu bari bahagarariye abigaragambya uyu yagaragaje yuko hashize amezi atatu muri uvira nta bacamanza bahari kuko abo bahohereza banga kuza bitewe n'uko bavuga yuko hari umutekano muke kandi ko nta madosiye menshi ahaba katika tribunal zetu za Uvira na Fizi.
Hari ikibazo mu nkiko zacu zo muri Uvira na Fizi, hashize amezi atatu nta bacamanza, bituma abari muri gereza bataburanishwa. Amezi atatu arashize, abari muri gereza batazi kazoza kabo, abafite ababo bafunzwe ntibazi igihe bazaburanishirizwa. Bamwe mu bagiye bafungirwa muri gereza nkuru ya Uvira bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza yuko ubu bukene bw'abacamanza buri mu bituma bamara igihe kirekire bataburanye bigatuma abafunzwe bahora mu buzima bubi ndore ko benshi baba bari kure y'imiryango yabo hatunga celestin ni impunzi y'umurundi yo mu nkambi ya rusenda yari afungiwe muri gereza ya buvira avuga yuko yamaze amezi arenga atandatu atarabona umucamanza wo kumuburanisha kuri we asanga imyigaragambyo ya sosiyete ya sivile izafasha gukora ubuvugizi ku bandi bantu bafungwa ariko ntibaburanishwe bari baratevye kubera yuko abantu benshi na cyane cyane nk'abarundi bari muri izi kandi zibiri ubutwawe ibubwira benshi bagwayo bivanye n'uko bakaza gupfa batanaciriwe imanza bivanye n'uko atabacamanza bahari babakurikirana ahubwo sosiyete sivile niyongereze ingufu kugira leta itange abacamanza bakwiye kugira baze barumviriza kira muntu habyarimana frank ari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko nawe umwaka ushize yari afungiwe muri buvira aragaruka ku bibazo by'ingutu bahura nabyo kubera inzego z'ubutabera zidakora neza muri buvira naro nk'usanga abakobwa ati maze y'imyaka indwi maze imyaka cumi itanu kandi sindigira nsamba no kuza kumfunga mbere munaganira akavuga ati je dosiye yanjye nta niyonzi ntibaho n'akarengane mugarahangayitse kubera kuko yarabuze amafaranga kugira nk'ukuntu ahantu yoca kugira araba ukuntu yosamba asinyasiyo kugira uyironke udatanze amafaranga angana n'idolari ijana ntiza ariko iyo utanze iraza aho n'igihe unayatanga ugera kuriya agaca yigira ntahindukire kuza kukuraba ari bishoboka vurema bari bakwiye kuba bogerageza bakongereza abacamanza kuko hariho nk'abantu bashobora kuba bari mu makasho bazira n'ubusa ariko aratesekera hariya nta visite afise arahiga n'ikimuzanira n'amazi akabura kamota amede ni umunyamategeko uburanira abantu asanga uku kudakora neza k'urwego rw'ubutabera muri buvira bidindiza imirimo yabo nk'abavoka kuri we asanga leta ya kongo yari ikwiriye kongera umubare w'abacamanza kugira ngo ubutabera bugere ku baturage mu buryo bwihuse turatanga ibirego bakabiharesera muri pe muri gerefe ariko ntibijanwa mu rukiko mu buryo kuburana kubera kubera ko nta bacamanza bahari kubera kubera karanse y'abacamanza kubera kubura kw'abacamanza ntabwo dosiye zose twamaze kwandikisha muri gerefe zirahagaze zirarinda ni nyinshi umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije bwana kifara kiki yabwiye abigaragambya ko ibyo basaba bifite inshingiro kandi ko bitumvikana uburyo bahora bafunga abantu ariko ntibaburanishwe kubera nta mucamanza uhari uyu muyobozi avuga ko ubusabe bwabo azabugeza ku nzego zimukuriye si muri Uvira na Fizi hari ubukene bw'abacamanza honyine ahubwo no mu bindi bice by'igihugu nka za Kasayi naho abaturage barataka ubukene bw'abacamanza mu nkiko zaho mu myaka ibiri ishize leta yari yahaye imirimo abacamanza ibihumbi bitanu mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ubukene bw'abacamanza mu gihugu vedase ngabo ijwi ry'amerika uvira
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda leta y'u burundi ikomeje guhamagarira impunzi zose zahungiye mu gihugu cya tanzania gutahuka ibizeza umutekano wabo n'uw'ibyabo cyakora hari abagifite ingingimira ni nkuru ya james jovine ivyo bikubiye mu ijambo ryashikirijwe na nibona valentino celestine icyegera c'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'uburundi mu nama nyabutatu yahuje leta ya tanzania uburundi na ser hagati mu nkambi ya nyarugusu kuri uyu wa gatatu bwana nibona yashimangiye yuko leta ye ifise imigambi myinshi yo kwakira impunzi umutekano ukwiye kubashakira inzira nziza z'amajambere mu miryango umuryango no kubaha imitahe ubu twagize indinganizo y'iterambere rijanye n'uburundi bwifashe gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ine uburundi buteye imbere gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu twaje kubabwira yuko twese abarundi ata n'umwe avuyemo ko twifuza yuko twofatana mu nda gushika ku iryo terambere ariko rero burya abagizi ba nabi ntibabura bosha nabi abarundi bahungiye inyuma y'igihugu nta kindi gihugu muzoronka cyitwa uburundi kuvuga ngo mugomba kuja kanada amerika australia ivyo bihugu navyo nyene bifise abavyo bamwe mu barundi batuye mu nkambi ya nyarugusu baserukiye bagenzi babo muri iyo nama basanga leta y'u Burundi ikwiye gukemura ikibazo cy'umutekano mbere yo kubahamagarira gutaha none ayo mahoro abuze abari hariya mwabonye ko twebwe kuri ngaha ariko twoje hariya tukayaronka kandi n'abariyo bayabuze hariya mu ntara iwanyu kubera iki intara zimwe ziva hariya zigahungira ahandi mwarananiwe gutunganiriza abari hariya mwabonye ko twebwe ari twe muza gutunganiriza n'imbyino zariho zari izo kuvuga ko bazodusunga ko mpaka inyarugusu abahe abategetsi bo mu burundi ariyo bamwebwe kandi twarabumva twarabyumvise bariko babyina bavuga ngo tuzobasenga ko mpaka inyarugusu none turabibonye ku ruhande rwayo leta ya tanzaniya yo isanga umugambi wo gutahukana impunzi ku bwinshi utagiye mu ngiro nk'uko byari bikenewe leta yemeza ko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo hamaze gutaha abarenga gato ibihumbi icyenda mu gihe hari hakenewe gutahukanwa abarenga ibihumbi mirongo ibiri n'umunani bwana john wariyoba mwita n'umuyobozi ajejwe impunzi mu ntara ya kigoma wari muri iyo nama kwa mwaka huu peke yake kuanzia Januari hadi mwezi huu wa nane muri uyu mwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika muri uku kwezi k'umunani wakimbizi wasiopungua elfu tisa wamesharejea nchini Burundi.
impunzi zitari munsi y'ibihumbi icyenda zaramaze guhunguka zerekeza mu gihugu cy'u burundi Kwa hiyo tunategemea wote hao wanaendelea vizuri na wanatoa ushahidi kwamba maisha ni mazuri Burundi.
turizera ko abo bose babandanya neza kandi bagashinga imari y'uko ubuzima bubandanya neza mu gihugu cy'u burundi haseri muri iyo nama yo yavuze ko akazi kayo nyamukuru ari ugutanga imfashanyo zikwiye ku mpunzi no gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi john bosco gerard yaserukiye haseri mu ntara ya kigoma muri iyo nama Our hope as UNHCR is really that after this type of mission, no one should say icyizere cyacu nka haseri ni gufasha impunzi nk'uko bikenewe gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi kubaha inkuru zo mu gihugu baturukamo bakamenya neza na neza uko hifashe uko abantu babayeho n'amahoro abarizwayo kugira nibakenera gutaha ntibazogire ikibazo all the Burundians living here will be able to tell me about the condition in the country.
naho inama zo guhimiriza impunzi gutaha zama zabaye hafi buri kwezi mu nkambi za nduta na nyarugusu ibitigiri by'abataha ku bushake byaragabanutse cyane benshi bavuga ko biterwa n'uko benshi basanga ibibazo byatumye bahunga bitarakemuka kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
mu mikino olympique ibera mu bufaransa umunyesipanye thierry ndi kumwe nayo ukomoka mu burundi yahawe amahirwe yo kuzasiganwa mu mikino ya nyuma ya metero ibihumbi bitanu nyuma y'uko asunitswe akagwa mu mukino wa kimwe cya kabiri naho egide nta kirutimana nawe wasiganwe muri metero ibihumbi bitanu yarasezerewe ni inkuru ya anete mugabo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kuri stade de france i paris habereye imikino yo gusiganwa ku maguru mu bagabo muri metero ibihumbi bitanu umwe mu bakinnyi bahabwaga amahirwe yo kwitwara neza ni thierry ndikumwe nayo ukomoka mu burundi ariko kuri ubu akaba akinira espagne ndikumwe nayo ntiyashoboye gusoza isiganwa nyuma yo gusunikwa n'abakinnyi bagenzi be akikubita hasi ndetse bikamuviramo gukomereka bikaba byahise bitangazwa ko avuye mu irushanwa kuko atashoje iryo siganwa ariko nyuma ishyirahamwe ryo gusiganwa muri esipanye ryaje kujuririra icyo cyemezo maze byemezwa burundu ko azasiganwa mu mikino ya nyuma iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu yaje kuri mikoro z'ijwi rya amerika reka turabe ko hari iyindi opusheni yo kuja muri finali kubera banteze mu gihe banteze rero nibaza ko hariho dekarasiyo nibaza ko federasiyo ya esipanye igiye kuraba uko uko zogenda kugira ashike muri finali sino nta defoje nagize banteze hama ndagwa yego kuba twarashitse ngaha no kuba twarakoze jewe hasigaye imetero amajana atanu nagerageje kuja imbere kugira nirinde imitego ariko rero kubera twagenda du- turi kumwe twese hasigaye imetero ijana banteze nteze ndagwa ariko nari mu- muri munani ba mbere maze kugwa sin- sinabaye nk'ibandanya ndababaye ndababaye kuba banteze kandi nari kuba ndi muri finale ndababaye rwose kandi urabona ko mfise inguma Eh, mu minsi ibiri s- reka tugende turabe uko hariho abaganga bashobora ku- ku- kumpa imiti bakagira ndabe ingene nzoba meze bizovana ni- ni- n'ingene nzoba meze ku wa gatanu w'icyumweru gishize ndi kumwe nayo yari yasiganwe muri metero ibihumbi icumi arangiza ari ku mwanya wa cyenda mbere yo gufata icyemezo cyo guhindura ubwenegihugu agahitamo gukinira esipanye ndi kumwe nayo yabanje gukinira uburundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kugeza muri bibiri na cumi n'icyenda ku rundi rundi ruhande umurundi ni akarutimana ejide nawe yari mu cyiciro cyo gusiganwa metero ibihumbi bitanu yashoje ku mwanya wa cumi akoresheje iminota cumi n'ine n'amasegonda cumi na rimwe umukino urangiye ngize ikibanza cy'icumi ni amahirwe ndose yo kujya muri finale ariko nibaza yuko ndakuye icibwa Eh, ahanini eh, nari mu bandusha egisperiyanse muri make umukino ntiwari woroshe ni akarutimana ejide usanzwe witoreza mu gihugu cy'ubutaliyani asanga ubwumvikane buke bukomeje kugaragara hagati ya federasiyo y'umukino wo gusiganwa ku maguru na komite olympique mu burundi biri mu bikoma mu nkokora abakinnyi ahanini nibaza yuko uburundi nta kintu kinini twavuga turageraho cyotuma tugera kuri medaye kubera uburyo bwo kwitegura nta buhari Eh, natwe tuhagera muri make turwana ku giti cyacu iyo uburongozi tugiye turinze tuzi- tujya muri jeux olympique tukaba tutabona perezida wa federasiyo ahari na komite olympique nationale abo dushyigikiye nta nabo nyine baturi kure cyane iyo tugize icyo babaza bavuga ati baza federasiyo federasiyo nabo bakibaza ati baza komite olympique n'ifisi uburyo urumva bose baradutererana abandi barundi barimo kwizera rodrigue na ndikumana celestin bagombaga gusiganwa muri metero ibihumbi icumi ntibigeze barushanwa bagombaga gusiganwa ku wa gatanu w'icyumweru gishize ariko kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu nyayo yatumye badasiganwa nubwo bivugwa ko ndikumana celestin yaba yaragize ikibazo cy'imitsi ijwi rya amerika ryagerageje kuvugana n'abayoboye abakinnyi b'abarundi mu mikino olympique ariko ntibadushubije kuri iyi nkuru turakomeza kubashaka urakoze anete mugabo ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ntawe uratabana impyisi zihuma umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ababyeyi babyaye mu gaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu eh. ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashira ngabo k'amazima kano kurimbura ingero utizimba mu kirago nibutsinze amashuri maze mbyumva nk'ejo bamba icumi n'agakene ku bahungu ndi umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu eh. ijwi rya amerika ijwi rya amerika ijwi rya amerika gariya